Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi rya amerika ribandanye gusamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese turi kumwe kuri uno munsi wa kabiri tariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka ikaze mwese
numvaga ijwi ari umuntu w'umudamu umuhamagaye ndamuhamagara amubwira ngo ihute nkwishyure amafaranga yawe ati icyakora nabonye yihuta ajya ku modoka ntabwo iyo modoka nayimenye atari kuyirukanka kuko twari mu mujyi
uyu ni umwe mu bantu bakorana na madame bayikeshima murashel asobanura uko yoba yarazimiye mu karere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda ni mu gihe umuryango wa madame bayikeshima rachel ubarizwa mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda rusaba ubutegetsi ngo bawufashe kurondera umuntu wabo amaze iminsi icumi aburiwe irengero iyi nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza imbere yaho reka tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu frederic nkundikije urakoze oriana inkuru ya mbere tugiye kubashikiriza ni inkuru ivuga ko perezida w'igihugu ca sudani mu manuko salvakira uyu munsi kuwa kabiri yatangaje ko yumvikanye n'uwahoze ari umukuru w'umurwi urwanya ubutegetsi ku masezerano yo gushinga leta y'ubumwe yasibijwe akatari gake kira na rick mashar muri iki gihe ari umunyapolitiki atavuga rumwe na leta barabonanye mu kiringo cy'iminsi irenga itatu ku murwa mukuru juba mu nama zari zifise intumbero yo kurangiza impari zari zatumye hataboneka leta y'urunani imbere y'ikiringo ca nyuma cari catangajwe co kwigenekezo rya cumi na kabiri ry'ukwezi kwa cumi na rimwe ivyo vyari vyateye amakenga amakungu kw'ingwano yari gushobora gusubira kwaduka mu kwezi guheze abategetsi uko ari babiri bari bihaye ikindi kiringo c'iminsi ijana inyuma isango ryari ryaratangajwe
general perez mushrafa wahoze ari perezida wa pakistani yahamijwe n'urukiko rw'icyo gihugu ibyaha by'ubugambanyi akatigwa igihano cyo gupfa joffre mutagoma aratubwira ibindi kuri iyi nkuru urukiko rwihariye muri pakistan kuri uyu wa kabiri rwahamije parvez musharafu wahoze ari perezida w'icyo gihugu icyaha cyo kugambanira igihugu rumuhanisha igihano cyo kwicwa ni ubwa mbere urukiko rwo muri pakistan ruburanishije rukanakatira umusirikare wategekesheje igitugu musharafu urimo kwivuriza i dubayi muri iki gihe yafashe ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda icyo gikorwa cyabanje gushyigikirwa n'ubucamanza nyuma cyemezwa n'inteko ishinga amategeko ibihe bidasanzwe yatangaje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi nibyo byatumye ashyirirwaho ikirego byagumye kuzarira kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane aho ikirego cyasohokeye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yemerewe gusohoka mu gihugu ngo ajye kwivuza benshi babibona nk'igitutu gikomeye cya gisirikare inshuro nyinshi ubucamanza bwamusabye kugaruka mu gihugu ngo atange ubuhamya bwe ariko avuga ko atabishobora kubera impamvu z'uburwayi uku kwezi gutangira musharafu yavugiye mu bitaro i dubayi ko atizeye inzego z'ubutabera za pakisitani kandi ko zimutoteza
abakozi bagenzi bacu badushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo mu burundi mutwumvira kuri imirongo migufi ya shotwave metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shotwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika bunaho ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi amasendika y'abarimu amenyesha ko ababajwe n'ikibazo c'ubusumbasumbane bw'imishahara mu bisata vya leta ayo masendika mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri i bujumbura yasiguye ko ico kibazo categerezwa kuba caratorewe umuti imbere y'uko uku kwezi guhera ariko yemeza ko arav- aravye intambwe zimaze gut- eh, guterwa impinga ikiri ndende inkuru ya mugenzi wacu eloge wiri kaneza amasendika y'abigisha asigura ko imishahara ifatiye ku ikurwaho ry'ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi ba leta hamwe n'abarimu barimwo botegerejwe gutangura kuyifata kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri buca twinjiramwo ariko asanga yihweje aho igikorwa kigeze bitagikunze emmanuel mashandari umukuru wa sendika konapes ihurikiyemwo abigisha bo mu mashure yisumbuye turabye umwanya usigaye n'ibikorwa bisigaye byerekana yuko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ukwezi kwa mbere bitazoba birahera aha anye twobe reka turabye ibikorwa bisigaye hari igikorwa bwa- bwa mbere cyerekana ingene wokosora icigwa kijanye na bya bindi byo guha amanota akazi umuntu akora icya kabiri ibiganiro bitegereza kuzoba hagati y'abakozi na leta ku bijyanye no gushinga igiciro cy'amanota bazoharurira ko kugira ngo bamenye umushahara n'akazi umuntu akora icya gatatu kijyanye no gusubiramo amategeko y'abakozi ba leta niwe bita statut general de fonctionnaire n'andi mategeko agenga abadakorera leta niwe bita code du travail mu gifaransa iruhande y'uwo mwihwezo amasendika y'abarimu arafite ivyo asaba leta kugira ngo politike yo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara igende neza kubera yuko leta yihaye intumbero yo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara mugabo tukabona yuko ivyigwa biriko birakorwa bitarahera twayisaba yuko yosaba kugira akigora mu mafaranga itekanya kugira ngo ishobore guheraheza igice ca kabiri c'umwaka w'amafaranga yuko yogira kandi ikigoro igashiramwo amafaranga yababa nk'imiliyaridi icumi kugira ngo babandanye cya gikorwa cy'uko ubusumbasumbane bw'imishahara bwobandanya bugabanuka hanyuma tukayisaba yuko yoca igira kigoro kugira ngo igikorwa kiriho kirakorwa kinyaruke gutyo iki kibazo cy'ubusumbasumbane bw'imishahara kive mu mitwe y'abantu ahubwo kije mu ngiro twongera tugasaba leta yuko yo kwiga neza ikibazo kijyanye no kubangira kuri twa turusho twari dusanzwe turonka iyo umukozi yakoze inyuma y'umwaka kugira ngo abakozi bose bashobore gushimishwa ntihagire ukora avize akangonongono ngo jewe mukoresha yankuye mu bandi victor ndabaniwe nawe arunani rudasanzwe rw'amasendika y'abarimu aharanira gufatana mu nda no kwigwanaho mu bijanye n'akazi kosesona mu mpfunyapfunyo y'igifaransa yibutsa amategeko ategerezwa kubanza guhinduka itegeko rimwe rigenga abakozi ba leta n'itegeko rigenga abakozi abasukwa Hariho itegeko bita stati generale de fonctionnaire ryemejwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu ubu munsi ritagihuye n'ibihe tugezemo iryo tegeko ribwirizwa guhinduka kugira rishigwemwo ibijanye n'ibiraba iyi ntumbero nshasha yo guhemba abakozi ba leta hariho n'iri tegeko rigenga abasustati bita code di travail naryo nyene ribwirizwa guca rihinduka kugira rigende ryisunga ibiri muri ano mategeko mashasha araba imishahara ayo mategeko yose nayo musanzwe muzi neza ko yaravuye mu nama shikiranganje twiteze ko aza kwigwa yongere yemezwe n'inama nshingamateka be n'inama nkenguzamateka nzira yo kugira ya harmonisation bavuga ya politike salariale bavuga ishigwe mu ngiro n'imiburiburi ivyo tudondaguye bibanza kuba bihari nariyo twavuze ati nta kamaro ko kwihuta na kari yihuse yavyaye ibihumi leta bishitse ntishire mu ngiro ivyo isabwa abarimu bemeza ko atanzira yegereyegere bazosubiramo nk'uko vyabaye akenshi mu ntango z'imyaka y'ibihumbi bibiri intambwe tugeze ko uno munsi ni ibiganiro twe dushimira ibiganiro kuko twara- twarabonye neza yuko kuva mu bihumbi bibiri na kabiri duhagarika akazi byose byahera ari uko tugiye mu biganiro kandi n'umukoresha wacu ari we leta nawe nyine yamaze gutahura yuko abantu bicaye hamwe batora umuti nibyashika akakamo duteye ntibashoboke bakunda tuzobashikira uko tu- tubafize ubuhinga du- ducako kugira ngo dushobore kuganira naho amasendika y'abarimu afise vyinshi agaya hari n'ibitari bikashima harimo ibohorwa ry'amapete iduzwa ku mishahara y'ibice cumi na bitanu ku ijana hafatiwe ku mishahara y'ibanze hamwe n'ibice mirongo itatu na bine ku ijana bifatiye ku turusho two kwiyunguruza n'uko abantu bangana mu miryango y'abarimu n'ishirwaho ry'urwego ruganirirwamwo ibibazo bihanze abakozi ba leta hamwe n'ibindi ibi vyakozwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri mu burundi ibitigiri bitangwa n'amasendika y'abarimu vyerekana ko barenga ibice mirongo umunani na bibiri ku ijana vy'abakozi ba leta b'abasivile eroje uri kaneza ijwi rya amerika
urakoze loje kuri iyo nkuru tuve mu burundi tuje mu rwanda umuryango wa madame bayakishema hashel ubarizwa mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda uratabariza- uratabaza ubutegetsi ngo bufashe kumurondera kuko iminsi ibaye icumi aburiye irengero abo bavuga ko yagiye yitavye umuntu yari amufitiye amafaranga ariko ntiyagaruka temistokle mutijima yaduteguriye inkuru yaba abo mu muryango ndetse n'abakorana na madamu biyakishema w'imyaka mirongo ine n'umwe y'amavuko babwiye ijwi rya amerika ko bamuheruka ku mugoroba w'itariki ya karindwi y'uku kwezi turimo kwa cumi n'abiri hari kuwa gatandatu ahagana mu masaa moya n'igice uwo bashakanye ngabo nziza razaro wari umaze igihe gito yimukiye mu karere ka rubavu hamwe n'abana ariko umugore agasigara i rusizi ku mpamvu z'akazi k'ubudozi no gukodesha imyenda y'abageni asanzwe ahakorera yabwiye ijwi rya amerika uko yamenye amakuru y'ibura ry'umugore we umwana babana hano mu rugo yaramutegereje aramubura ubwo n'uvuga ngo ntabwo yatashye iryo joro bamutegereje nk'uko ataha bisanzwe ntibamubona baraduhamagara kuko bamuhamagaye kuri telefone ntiyitaba telefone ariko telefone igacamo ntayifate biza kuba ngombwa yuko bavuga ati bw'uyu muntu tumuhamagara akaba iri gucamo ariko ntayifate uko biri kose yagize ikibazo bati reka duhamagare umugabo we bahita babitumenyesha habaye nka saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo ku cyumweru tariki umunani ngabo nziza avuga ko kuva ubwo yatangiye gufatikanya n'abavandimwe be ndetse n'ab'umugore we kumushakisha bahereye ku bo bakorana amakuru yaje guhabwa n'umwe muri abo bakorana ni ay'uko umugore we yahamagawe n'umuntu wari mu modoka iri rwagati mu mujyi wa kamembe amubwira ngo nagenda amwishyure bahamagaye barambwira ati twaratahanye dufunga mu masaha eh, ya saa moya atake ko imvura yari iri kugwa nyinshi eh, duhita dutandukana atariko uwo musaza we yahise ambwira ngo hari undi muntu wundi bari kumwe ni umumama witwa mama prince ati yena niwe wabaza kuko niwe bakomezanyije nahise nkora ibishoboka byose kugira ngo uwo mama prince nawe numve amakuru atanga amakuru rero yampaye yahise ambwira ati yahamagawe ni nimero ntabasha guhita nsobanukirwa numvaga ijwi ari umuntu w'umudamu umuhamagaye ndamuhamagara amubwira ngo ihute nkwishyure amafaranga yawe ati icyakora nabonye yihuta ajya ku modoka Ati, ntabwo iyo modoka nayimenye atari ko yirukankaga kuko twari mu mujyi n'imvura iri kugwa mbona umuhamagaye ari ku modoka aya makuru yose abavandimwe b'uyu mugore hamwe n'umugabo we bavuga ko bayashyikirije urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib ndetse na polisi y'u rwanda ngo babafashe gushakisha ikiyongera kuri ibyo ngabo nziza avuga ko telefone ngendanwa y'umugore we yagumye ku murongo ku buryo bayihamagaraga bigakunda ariko ntihagire uyitaba nawe yigira inama yo kujya ku biro bya kimwe mu bigo bishinzwe itumanaho ngo bamufashe gukurikirana aho yaba iherereye aha bamutumye icyemezo gitangwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rib ngo babone kubikora iki cyemezo nubwo yagisabye haba mu magambo ndetse no mu nyandiko avuga ko ntacyo yahawe baradusubiza ngo icyari ki- gihagije ni uko bafashe mu maraporo ati buriya twabitanze muri raporo kuva byanditse mu gitabo ati buriya turabyohereza nta kibazo ati ahubwo mu gihe namwe mukomeze mukurikirana ayandi makuru yandi tujye duhanana amakuru ribu nta kintu yongeye kudusubiza kugeza ubu abagize umuryango wa madamu biyakishema baravuga ko uretse kuba bahangayitse kubera kutamenya aho yaba aherereye n'ingaruka z'icyuho cye mu muryango zatangiye kuba nyinshi biraduhangayikishije cyane kuko twibaza uburyo abana bazabaho bikatuyobera mu gihe tutari twamubona twifuza ko ahantu yaba ari hose bishobotse yagaragara mu rugo ubuzima bwarahagaze cyane ko urebye yari we moteri y'urugo ni ukuvuga ngo nanjye imbaraga nabaga mfite nazishyiraga hahandi kugira ngo turusheho ku- kugira iterambere mu rugo hariho ihungabana bitewe n'uko moteri yarahagaze bagasaba rero inzego z'ubutegetsi kubafasha uko zishoboye akaboneka bamara kuhamenya natwe ubwacu bakahatumenyesha bakamutuzanira natwe ubwacu tukamubona cyangwa yaba ari ikibazo yaba afitanye na leta nabwo bikagaragara nyine akaboneka akisobanura mu buryo bwisanzuye ariko bitagaragara nk'umuntu washimuswe mu gushaka kumenya aho dosiye yo gushakisha madamu biyakishema rachel igeze ijwi rya amerika yabajije madame marie michel umuhoza uvugira urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha hano mu rwanda adusubiza ko nka ribu bakiriye ikirego cyo kumushakisha ariko iperereza rikorwa mu ibanga mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha twakiriye iki kirego itariki umunani z'ukwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka iperereza riranatangira ubu ririmo rirakorwa ntabwo rirarangira uretse ubudozi no kwambika abageni uyu biyakishema ngo nta kandi kazi yakoraga nta n'ako yigeze akora ni mu gihe umugabo we ari rwiyemezamirimo mu bijyanye n'amashanyarazi mu karere ka rubavu ibyo yagiyemo avuye mu bumotari yamazemo igihe kirekire akorera aha mu karere ka rusizi umuryango wa madame biyakishemo uvuga ko nta muntu n'umwe bazi yaba yari afitanye ikibazo nawe haba mu baturanyi cyangwa se mu kazi bakavuga ko uko iminsi ihita ariko impungenge zabo ku buzima bwe zikomeza kwiyongera n'ingaruka ku muryango rugeretse ikibazo cy'abantu baburirwa irengero gikunze kumvikana hirya no hino mu rwanda inzego zishinzwe umutekano zikagaragaza ko nta makuru yabo nazo zifite icyakora hari bamwe muri bo bajya bagezwa imbere y'ubutabera izo nzego zikavuga ko amakuru y'aho baherereye aba yarabanje kugirwa ibanga ku mpamvu z'amaperereza ku byaha baba bakurikiranweho temistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze temistokle inkino zirashobora gukoreshwa mu bijyanye no kugarukana amahoro no gusubiza hamwe abantu baba bashamiranye ni muri iyo ntumbero ishyirahamwe mpuzamakungu ryiyemeje gukoresha inkino mu kurondera amahoro no gusubiza abantu hamwe peace and sport international ryagirishije inama igira cumi na kabiri y'iminsi itatu i maroc iyo nama yatanguye ku munsi wa gatatu itariki cumi na rimwe iza- irangira itariki cumi na zitatu z'uku kwezi kwa cumi na kabiri yahuje abantu bagera kuri majana atandatu bavuye mu bihugu byo bihugu mirongo icyenda byo ku isi mu kiganiro muri sangana mugenzi wacu fide niyo ngabo yaganiranye na steve derek ndizeye umumenyesha makuru w'inkino w'umurundi aba mu gihugu cy'ubusuwede akaba eh, ayoboye ishyirahamwe sports for hope eh, sports for hope sports for all ni ukuvuga inkino z'inyigi- z'ibyizigiro eh, inkino z'ibyizigiro inkino kuri bose yari yitabye iyo nama atangura avuga ku byaganiwe muri iyo nama iyi nama igira cumi na kabiri ni inama mpuzamakungu yama itunganwa ku mwaka ku mwaka n'ishyirahamwe peace and sport ishyirahamwe risanzwe rifite icyicaro mu gi- eh, muri pensipote ya monaco Eh, muri iyo nama rero uyu mwaka ikivugo cyari ugushyira imitahe mu, mu mahoro eh, dukore hakoreshejwe ibikorwa bijyanye n'inkino ni inama rero yari yitabwe n'abantu bakomakomeye ku isi na cyane cyane abantu bafasha mu bijyanye n'inkino eh, mu kugarukana ah, no mu bijyanye no kugarukana amahoro eh, no mu bihugu bikenye ibihugu bikiri inyuma y'amajyambere aho rero inkino usanga zikoreshwa kugira eh, abantu bo muri ibyo bice eh, bagarukane umunezero bagarukane ibyizigiro bashyire hamwe biciye mu nkino muri abo bantu harimwo n'abantu rurangiranwa mu bijanye n'inkino ah, n'ikihe gihagararo n'iyihe ntererano bashobora kugira muri uwo mugambi wo kugarukana amahoro biciye mu nkino Eh, urakoze cyane ishyirahamwe peace and sport ni ishyirahamwe ryatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi Eh, imyaka ibiri gusa inyuma y'aho mu bihumbi bibiri n'icyenda eh, abaritongoye bafashe ingingo yo kwegeranya abanonotsi abakinnyi bagiye barabarurangiranwa ku isi yose aho rero none abamenyesha yuko mu batanguye muri uwo mugwi w'abanonotsi harimo n'umunonotsi w'umurundi ari nawe rukumbi yatwaye umudari w'inzahabu mu nkino za jeux olympique zo mu mirongo icyenda na gatandatu uwo nawe n'umunonotsi venise niyo ngabo Eh, abo rero nibo iryo shyirahamwe rica rikoresha na cyane cyane kuza baraseruka eh, muri aho hantu ibikorwa by'inkino biba biriko birarangurigwa mu ntumbero yo kurondera amahoro no mu ntumbero yo gusubiza hamwe abantu abo rero gushika mu bihumbi bibiri n'icyenda bari mirongo itatu n'indwi gusa ariko ubu rero bakaba barenga gatoyi ijana mbere rero no muri rino kam- eh, koraniro kaminuza mpuzamakungu rigira cumi na kabiri abarenga mirongo ine barashoboye kwitaba eh, iryo koraniro izo nkino eh, turako turavuga ko zishobora gufasha eh, guhuza abantu baba bashamiranye ibintu by'amahoro U- usigurira bariko baratwumviriza wotanga akarorero aho izo nkino zagize uruhara rukomeye mu guhwamika amatati hagati y'abantu ariko mu nyuma mbere kubera kwitaba cyane aya makoraniro y'iri shyirahamwe mpuzamakungu rya peace and sport narabaye icabona y'aho bagiye barahuza abantu bavuye mu bihugu bi- bisanzwe bidacana uwaka novuga yuko nko mu bihumbi bibiri eh, na gatandatu n'indwi hari ingorane zikomeye hagati y'ibihugu by'uburusiya eh, na ukraine aho rero baratumiye abavuye muri ibyo bihugu baraza barahiganwa imbere y'isinzi eh, ry'abantu bari bavuye mu mice itanye y'isi barahiganwa babona hanyuma kandi barabereka yuko inkino zishobora guhuza abadacana uwaka hanyuma kandi no mu mwaka uheze ibikorwa nk'ibyo byarasubiye biraba aho ryari ikoraniro rigira cumi na rimwe ryabereye mu gihugu cy'ubugiriki aho rero naho nyine sinari imbere genda nabizi yuko hari ugushamirana gukomeye mu bijyanye na diplomasi cyangwa mu bya politike hagati y'ibihugu by'ubugiriki na turikiya na shipure aho rero na honyine barashoboye gutumira abanonotsi barereka amakungu y'uko inkino zishobora kubahuza inkino zishobora gusubiza hamwe n'ababa badasanzwe bumvikana ibyo rero nibyo niboneye kandi byaragize inkurikizi nziza muri ibyo bihugu aho rero sinosigi inyuma ibihugu bya koreya y'amajyaruguru na koreya y'amajyepfo mu nkino za jezo olympique za ivere zabereye muri koreya ibyo bihugu byaragiye hamwe bigira umugwi igihugu n'icyo gihe mbere ntubamenyesha yuko ariryo rya mbere umudari w'inzahabu w'inkino za tenisi tabure tenisi yo ku meza ibyo bihugu bibiri byari byafatanye bya koreya byahaguye biba ibya mbere bitwara umudari igihugu cy'ubushinwa gisanzwe kirurangiranwa muri izo nkino za tenisi tabure urakoze reka tuze ku mirongo ya telefone dufite mukundwa mukundwa uratwumva ego mwiriwe ndabumva ego uri he bujumbura ego ufise ikibazo ubaza umutumire icyumviro ushikiriza ego ni icyumviro kijyanye n'ikibazo reka mbanza nshimire ko mwakora ikiganiro nk'icyo kiryoshye murakoze hama kandi mu ndamukirwa umutumire nimenga ni steve derick nimba ntihenze yego mwiriwe steve derick amakuru imisi amakuru ni meza ndakomeye nanjye ego ndabashimira cyane ukuntu mwabaye barimenye amakuru beza mu bijyanye n'iby'inkino numva kandi kuba mwabaye umutima mu kiganiro ni byiza cyane yego hanyuma nshimira ijwi rya amerika kuba ryatuma ikiganiro nta mayandi ababwire icyiza na kengurutse mu bijyanye no gutunganya inkino guhuza abantu bari mu matati kenshi abari mu matati iyo bashoboye kuronka ubahuza bashakana nk'ibi by'inkino bari bagira biba biri ko birabahutandukanya hama kandi bakaryoherwa n'ibibahuza ko urukino nubwo uburwayi usanga witaragura ugira gute maze kandi ukanezerwa ahanini niba biko biraba rero icyo byo nosaba ndifuza ko abo bishobora wotunganya na cyane cyane agatunganya uburyo bushoboka bwose barahuza zigira inkino zihuza urwaruka kugira ngo baronke rezo pasido baronke ibibafatira ibyo nabyo byofasha ku buryo usanga ata muntu aronka ibimuta amazi sinzi rero sinzi rero ko aya mashyirahamwe yabo ko hari ikintu bashidikanya gukora kugira ngo ahanini izo nkino zishobore kuhagura uburere no gufatira urwaruka maze birinde ibibasa amazi murakoze murakoze reka bishure murakoze cyane ndashimye icyumviro cy'uwo munywanyi kuko mwumvise ko ahanini naguze ku rwego mpuzamakungu ariko rero no natanga akarorero ku gihugu cy'u Burundi igihugu usanzwe mbamwo aho rero ndibaza yuko ibibazo biri mu gihugu ababikurikirana barabizi ariko aha rero ngaca mbona ibibazo biri hagati y'u Burundi n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda ni ibibazo bikomeye cyane ariko rero ikibabaje ni uko ibyo bibazo byahavuwe bitandukira n'ibijyanye n'inkino ibijyanye n'umuziki aho gushyika uno munsi usanga inkino ziteguriye mu rwanda abarundi batazitaba inkino zibereye mu burundi abanyarwanda batazitaba ibyo rero birababaje cyane nacyo gituma rero mu byo nashoboye gushikiriza mu bo twashoboye kuganira muri rino koraniro nashoboye kubasaba yuko imbere y'uko bandanye baraba muri ibyo bihugu byo bya kure boza no bihugu by'u Burundi n'u rwanda bakaraba nyine inkino inkino zo zito zikorwa mu mporero kubera ibibazo bijyanye na politiki bijyanye na diplomasi y'ibyo bihugu ibyo rero ndibaza yuko binigiye mu menshi cyane na cyane cyane urwaruka aho rero none abamenyesha yuko nacyo gituma kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nahavuye ngira ishyirahamwe ishyirahamwe mwavuze ni ishyirahamwe rero nifuza ahanini yuko guhuza guhuza rero ibyo bihugu guhuza mbere n'abandi bo mu karere mu bijyanye n'inkino kugira twerekane ubushobozi budasanzwe buri mu nkino mu ntumbero yo kubumbatira amahoro mu ntumbero yo kubumbatira ubumwe n'urukundo ni nacyo gituma rero notera akamu mbere abariko baratwumviriza ari abari mu burundi ari abari mu rwanda na cyane cyane mu nzego zikomeye y'uko bogerageza bakaza barorohereza abanonotsi abakinyi na cyane cyane n'amashyirahamwe yifuza gutunganya izo nkino kuko inkino ntizivangura kugira ntawoca kure umunezero abarundi bagize uburundi burotitike yo kujya mu nkino za nyuma za kane zaheruka kwera mu misiri mu kwezi kwa gatatu utunganije na gabi bujumbura ndibaza yuko umunezero wabaye ujya munsi werekanye inkomezi kandi zidasanzwe eh, ziva mu nkino dufise kandi ku murongo wa telefone Emmanuel Emmanuel uratwumva rero ndabumva nyakwago y'amerika uhamagaye uri hehe Emmanuel rero ndi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya ngozi ufise ikibazo icimviro rero n'icyumviro nshaka gutera ku imana uwo mutumire yumviye ku kigo cy'iyumviro rero icyumviro mbona kabisa ni umutwe w'icyumviro no kumushimira cyane ni ikibazo ikibazo dufitaniye uburundi n'u rwanda bamwe turagira inkino bamwe turagira turacyateye bateguriye inkino abandi ntibazitabe turasanga turwaruka cyane cyane tuko turarenganywa cyane rero nasa ku bwanjye nifuza nifuza yuko botegura inkino duhuza u rwanda n'uburundi kugira ngo tuze kunywana nka mbere biba ari byiza kabisa murakoze rero gareje mugani umutumire nawe tumushimire kubona yumva yumvira kugira icyumviro nk'icyo kuko ibyo biyo byabuze cyane cyane iyo byaza kuboneka amahoro n'umutekano mu bihugu bibiri amahoro aba ari yoye abana turafata tanzania tanzania turajyana imigenderanire myiza nta ngorane inkino ziraba turahuza rero ntibiga ko n'u rwanda twohuza nk'uko nyine byaba ari byiza kabisa murakoze rego mugire ibihe byiza kuri amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc mutumire mwavuze ko muri iyo nama iheruka y'iri shyirahamwe eh, peace and sports international ko mwagerageje gusaba abategura iyo nama n'abayigizemo uruhara ko boshimikira ku karere kacu ico ciyumviro bacakiye gute Eh, ico ciyumviro baragishimye cyane kuko hari na benshi usanga batanabizi kuko uravye nk'abakinyi abanonotsi basanzwe bari mu bo bita abashampiyo do la paix abashampiyo b'amahoro eh, usanga ari aba benshi bava muri bihugu vya buraya muri za leta zunze ubumwe za amerika Eh, mu karere si benshi ariko rero narashoboye no kubiganira n'umunonotsi w'umurundi venise niyongabo turaganira n'uwundi yitwa jean baptiste arize ni umu- ni umurundi ni umurundi ariko nawe nyene ya- aba eh, kubera imyaka myinshi amaze mu gihugu c'ubufaransa ahiganwa nk'umufaransa mu nkino z'abamugaye kuko asanzwe afite ukuguru kumwe Eh, amaze gutwara imidari ine y'inzahabu ku isi yose abo- kandi bose baramaze kuza mu burundi narabasabye yuko nabo nyene ari nkamwe bo bitwemerera boze baraza mu karere barabinyemereye baranyemerera yuko igihe cyose twobatuma ko bazoza mu muri izo nkino twaravuye kandi mbere n'umukinnyi rurangiranwa Didier Drogba ibibazo biri mu mu Burundi n'u Rwanda ntabyo yarazi mu minsi heze yari mu gihugu cy'u Rwanda ariko naramusabye ati karibu no mu Burundi benshi rero barabyemeye kandi babyakiriye neza benshi bambwiye ati baravuze ati tubwire gusa turaza
turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye ariko mbere yaho reka tubabwire incamake yamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida w'igihugu ca sudani yo mu bumanuko salva kiir uyu munsi wa kabiri yatangaje ko yumvikanye n'uwahoze ari umukuru w'umugwi urwanya ubutegetsi ku masezerano yo gushinga leta y'ubumwe yasibijwe akatari gake Kiir na Riek Machar muri iki gihe hari umunyepolitiki atavuga rumwe na leta barabonanye muri mu kiringo cy'iminsi irenga itatu ku mugwa mukuru Juba mu nama zari zifise intumbero yo kurangiza impari zari zatumye hataboneka leta y'urunani imbere y'ikiringo ca nyuma cyari cyatunganijwe ku igenekerezo rya cumi na kabiri y'uku kwezi kwa cumi na rimwe ivyo vyari vyateguwe vyari vyateye amakenga amakungu ku ingwano yari gushobora gusubira kwaduka muri ico gihugu mu kwezi guheze abo bategetsi uko bari babiri bari bihaye ikindi kiringo c'imisi ijana nyuma y'isango ryari ryatanzwe aho ni naho duhereje amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha muri studio gatanu mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye ndabifuriza kubandanya mwumviriza radiyo mukunda ijwi ry'amerika